breaking news queen naomi never do cleansing e no go palace e no go anywhere go do cleansing Ooni of Ife no announce cleansing e no announce divorce for queen naomi so queen naomi no never do cleansing and we dey we all wetin we dey pray, uh, pray for na make queen naomi and Ooni of Ife settle whether only of Ife marry wife you know marry wife Now king you understand ever since wetin Queen Naomi i see girl Queen Naomi one of Queen Naomi write up He dey with this lover say make e husband make him marry wife hus uh, wife Then to dey get uh, all these women side chick different ones go dey come palace e because of uh, um, all this um, this thing prevention from all these uh, things wey full outside you understand me she prefer that one so she know say the king go mm-hmm. marry wife you understand say na king but no be just that early when they just marry queen naomi say im go just go marry wife so my people, queen naomi mm, she never do cleansing she no do any cleansing she no go palace she ne say she mm, comot mm. she never go palace she no do any cleansing guys yes You don say. uh, i wan do dis thing since wen i go find out so when i find out i con see say yes nothing like that happen so this one na uh, uh, debunking or disclaimer yes me i no dey like to dey debunk i no dey like to dey disclaim you understand i no dey like to dey debunk or they disclaim anybody video but my people make we dey put tie, make we dey put tie. too much of everything is bad make we dey put tie. May not be say the other time we first dey dey say queen army oni of ife give am seventy million for this day, for uh, charity ngo This thing wen eh, they e do you understand say Ooni oh, of Ife go there he give am money to support am and so on meanwhile i find out Ooni oh, of Ife no give am he never even give am he no promise her anything he no even give her any money like that you understand so e get some kind thing we know say we dey look for we know say we dey look for views but sometimes e get wetin we dey talk make we dey mind the kind thing wey we go dey talk you understand wetin no happen like you no do you no do cleansing guys like that one clean say go do cleansing and many people come believe say true true queen Ami don do cleansing no you know uh, yeah you know dey go na queen Ami be the first person wen her husband go marry to wife not be the pair eh, two women and na king now you understand kings me i no dey have dat one say oni of ife marry go marry another wife say di this thing What wetin me they have after say oni of ife to arrange his family back to the palace arrange his family you understand even if not be palace to arrange his family the wife and the son is the family and the, and the doctor princess the senior daughter princess Now those ones now e be family not be sister brother im mama side chicks no not be all those ones person wey be family now e be queen naomi and tadenikawo and na dem na im dey out of palace na dem na dem get issue together. so wetin you go try to do is before you go even marry wife make him try to i don dey preach this thing so if na dis wey me i dey preach na e come make me say i be bad person so be it say make be Ooni of Ife go see to this Bose Corners TV yes so be it because i no cause Ooni of Ife so anything wey any video wey me i see say people react to say oni of ife wan marry instead of am to arrange his palace na to carry the join join women up and down na im come dey say na that one go come make them say make they come give me sash <laughs> on so be it i dey wait by their fruit we shall know them. Because what the people they talk, we say no be to People really react to the rumor of him getting married when he never settle you have to settle one first so now make many people they suspect say maybe e get something you know When he the all dis eh, court people and so on you understand When they tell and say eh eh dis wife must go then another one will come you understand me girl too much of everything is bad e get some kind thing when e go dey happen then people go dey suspect different kind of things or they they dey suspect They do nose They think twice ah what is going on shebi two people quarrel they go they go make up na wetin we know everywhere husband and wife quarrel they separate later they will make up you understand but this one is getting too much say Ooni of Ife don dey beg im wife You know they come on. You know they tell you why sorry You know they tell you why this thing you understand just because say na king the way wey me i see our king i no see as our king i no see am say maybe him dey wicked you understand He doesn't look wicked i know say our king like fashion He like cat walking e like he like to demo those stuff He like to make shakara with dis e dis when e dey hold you know all those stuff i know that one and i i dey like am well well i dey enjoy am wen e go dey come down from motor like this. dem go dey blow this thing dey fall on dey knack that thing cheke cheke dey call im name dey do this one ghost pimples go dey enter my body the more i go dey love him with Queen Naomi together you understand me that is what that is what it is but this one dey come dey come say you know the na know the meaning of cleansing cleansing na say you go go do go just like wetin the other ex olori do when he comot dey come carry he come go palace go do cleansing after he do cleansing Ooni of Ife come announce am say he dey free to go marry another man no Tadenikawo dey for there this one na na he dey with king pikin prince you understand she dey with the king pikin so e get some kind of thing tin wey abeg make una dey mind wetin una just dey talk. i know they una just dey una they find content and so on but there are some content e, e you people are healthy her you understand What did not happen at least not even like they'll say in any rumor there must be element or truth it's not even there what you guys are saying there is no element of truth at all it's not there guys so i just came out since so many days i know where i find out you know i find out so i was told nothing like that so now I make am come here now come talk and say Queen Naomi you don't go you don't go if. you don't go do anything like cleansing you know shebi una see video when, uh, when e dey hospital when they do when they dey call am ogunwusi queen naomi ogunwusi so oni of ife and queen naomi they never divorce you understand e never divorce e no do any cleansing e no do anything like that. you understand my pipo welcome to um uh, eh, boss economics tv please if you never subscribe to my channel kindly do so and hit on the notification bell and follow me on my facebook page as Boss Corners TV so that whenever I upload any video you be the first to be notified so my return is almighty God will bless you for those when they follow me those when they go they come back God will bless you now. those when they leave correct comment for me almighty God will bless you now. so guys we will meet for comment session so make we make i leave una thank you so much everyone